iri ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti mu duteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mu makuru yacu abarundi bifuza kwinjira mu gihugu cya uganda berekeza muri kenya n'ahandi bakomeje gukumirwa abaganda barase kutugongera baranka kuturengana baca badusubiza inyuma ntituzi ngo twahobwa iki batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu nkuru nziza ngo yishikane ngo babivugane ubu ni umwe mu barundi bakumirwa kwinjira mu gihugu cya uganda bakoresheje umupaka wa mutukura iyo nkuru n'izindi ziri mu myiteguro y'amatora mu burundi ni mu kanya gato reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana urakoze editi yahere ku burundi akanama ka oni kajejwe gutohoza ibyaha byabaye mu burundi kavuga ko leta ya perezida nkurunziza pierre iri kwirakoresha ikandamiza batatu bagize ako kanama bavuga ko iki atari ikimenyetso cyiza ku matora yimirije muri bibiri na mirongo ibiri mu cegeranyo cashikirijwe umurwi wa onu jejwe ivy'agateka ka muntu igeneve jo ku munsi wa kabiri ako kanama kagaragaje umubabaro ku ngingo uburundi bwafashe yo kugara ibiro vya onu bijejwe agateka ka muntu mu burundi inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'itatu bikorera muri ico gihugu ako kanama kavuga ko amatora yo muri bibiri na mirongo ibiri ashobora gutunganywa hisunzwe uruhagarara rwa politike rwabaye muri bibiri na cumi na gatanu aho perezida nkuru nziza yitoza mu kiringo kigira gatatu cateye amahane bavuga ko bafise ivyegeranyo vy'abayoboke b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baterwa ubwoba abafatwa hamwe n'abicwa ambasaderi y'amaho Burundi muri ONU Geneve Renovate Tabu yaranebaguye abagize ako kanama avuga ko ari abacangero bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi yaranse kwemera iyo raporo avuga ko yuzuye ibinyoma ibitutsi kandi ishingiye kuri politike leta ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump iriko iranka kwemera gukurikiza kamo uh, iterwa n'abo mu gihugu canke mu makungu gasaba kw'indege nshasha yo mu bwoko bwa boyingi amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani ikorerwa muri amerika ibuzwa kuguruka trump ari mu biganiro n'abategetsi ba kompanyi boeing nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi mu biro by'iwe white house umuyobozi mukuru wa kompanyi boeing denis murenberg yaremereye perezida trump ejo kuwa kabiri ko indege y'iyo kompanyi yo mu bwoko bwa boeing amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max umunani ata kibazo na kimwe ifise co yibuza kuguruka ibi biba inyuma y'impanuka y'indege ya ethiopian airlines amajana indwi na mirongo itatu n'indwi max 8 yabaye ku munsi w'imana haheze umwanya muto ihagurutse ku kibuga c'indege c'addis abeba hapfa abantu ijana na mirongo itanu n'indwi inyuma y'amezi atanu iyindi ndege y'ubwo bwoko nyene iguye mu ibahari ihagurutse i Jakarta muri Indonesia ingenzi ijana mirongo inani n'icenda zose zarimwo zarapfuye Boeing yashikirije ejo kuwa kabiri ko ata mugambi wo guhagarika iyo ndege yo mu bwoko bwa Max umunani kuguruka intumwa idasanzwe ya leta z'ubumwe za amerika muri venezuela eliot abrams avuga ko leta ya trump igiye gushikiriza ibindi bihano ruhasha kuri venezuela muri iyi ndwi nta siguro yatanze igihe yashikiriza ivyo ejo ku munsi wa kabiri murambabarira ariko yavuze ko bizoba vyerekeye amabanki hamwe no guhagarika amaviza amerika iramaze gufatira ibihano abategetsi bajejwe umutekano ishyirahamwe rya leta ry'ibitoro hamwe na banki venezuela isangiye n'uburusiya abrams ashikirije ivyo inyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire wa amerika n'ayandi makungu mike pompeo atangarije ko amerika yugaye ambasadi yayo ikarakase kandi itahukanye n'abakozi bose bari bagisigayeyo pompeo yavuze ko iyo ngingo ari ingaruka y'icuka kibi kiri muri venezuela ariko mumenye ko perezida maduro wa venezuela yagiriza amerika ko iriko irarondera kumukura ku butegetsi karidinari w'umunya australia george pell ni umutegetsi akomeye cyane i vatikano yaraciriwe igifungo cy'imyaka itandatu ku byaha bifatiye ku busambanyi uwo yahoze ari umukuru w'umuby'ubutunzi i vatikano kandi yari umuhanuzi wa papa francisco aho guhohotera abahungu babiri b'abaririmbyi muri korale muri katedrali y'i melbourne muri icyo gihugu cya australia haraheze imyaka irenga mirongo ibiri ivyo vyaha yagirizwa uh, yagirizwa ko yabikoze haraheze um, haheze amezi make agenywe kuba arshibishope w'i melbourne pele hamwe n'abamuburanira batekanya kunguruza urwo rubanza abategetsi ba israeli barugaye ikibanza i yerusalemu ceranda ku bayahudi no ku bayisilamu ni nyuma y'aho bombe iterewe ku kirindiro c'igipolisi kiri muri ico kibanza igipolisi cyo kuwa kabiri caratanye mu mitwe n'abanyepalestina kuri ico kibanza abayahudi bavuga ko ari umusozi mweranda mu gihe abayisilamu bacita haramu al sharife canke urusengero rweranda abahasengera bose barakuwe muri ico kibanza igipolisi kivuga ko congera kugurura ku basenga n'ingenzi kuri uyu wa gatatu iyugarwa ry'ico kibanza ryaraniguwe n'abarongozi ba isilamu mu bihugu byose bagwiriyemwo ku isi intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakunguni mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu butumwa bwa twita yasabye ko impande zose zigumya zigatekana
arakoze aloise bigirimana utugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi imwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu mu rwanda bari mu ngendo mu turere mu rwego rwo kugenzura ibibazo biri mu rwego rw'ubuzima mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda iyi komisiyo yasanganirijwe ikibazo cy'umwenda warenga miliyoni magana atatu ibitaro by'ako karere bifitiwe ukaba ubangamira imikorere yabyo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika temisitokle mutijima iyi myenda twakoranyije ni imyenda imaze igihe usanga igihe imaze hejuru y'imyaka itanu itandatu ariko usanga n'abaturage kuvurwa agatoroka itara kigenda
uwo ni bwana emmanuel nsigaye umuyobozi wungirije w'akarere ka rusizi aharagaruka kuri uwo mwenda ibitaro bya mibirizi na gihundwe byombi byo muri ako karere biberewemo ni umwenda warenga miliyoni magana atatu mu mafaranga y'u rwanda ibitaro bifitiwe na leta binyuze muri gahunda y'ubwisungane bw'abaturage mu kwivuza izwi nka mituweli de sante ukaba ari uwa mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubwo iyi gahunda yari igicungwa n'ubuyobozi bw'uturere kuva yimuriwe mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize kizwi nka rssb ayo mafaranga yagombaga kwishyurwa binyuze muri minisiteri y'imari n'igenamigambi ariko kugeza na n'ubu akaba atarishyurwa ibyo rero bigakomeza kugira ingaruka kuri serivisi ibitaro bitanga zirimo no kutabasha kwishyura neza imiti baha abarwayi nk'uko bisobanurwa na bwana praside nshizirungu uyobora ibitaro bya gihundwe farumasi tuyifitiye ideni kandi rinini tugenda tugabanyaho ariko birumvikana yuko hari icyo bidindiza ari mu kubishyura vuba nabo bakeneye kurangura ari no mu kugira ngo tugire n'izindi serivisi dutanga kuko ntabwo aba ari imiti gusa rega tuba tugomba no guhemba abakozi kuvugurura inyubako kongera umubare w'abakozi ayo mafaranga yose agiye ataha mu buryo bwiza twakongera n'abakozi mu mwanya umuntu yakamaze ategereza kuba mukeya kubera ko n'abakozi biyongereye hari byinshi cyane bidindiza ku buryo uko byagenda kose hari icyo bibangamira umusaruro dutanga uretse ayo mafaranga aturuka ku birarane bya mituweli kandi hari n'undi mwenda warenga miliyoni ijana na mirongo itanu ibitaro bya gihundwe na mibirizi byombi bifitiwe n'abaturage bagiye bavurwa bakagenda batishyuye icyakora kuri aya yo izi ntumwa za rubanda zikaba zasabye ubuyobozi bw'akarere gushyira imbaraga mu kuyishyuza kuko ari serivisi yahawe abaturage buyoboye senateri ntawukuriryayo jean damascene ati mwe muraba mwumvitiye ibitaro bya mibirizi miliyoni ijana ntabwo nibaza yuko muri izi miliyoni ijana ntabwo numva ko ari abantu badashaka kwishyura gusa hagomba kuba harimo n'abatabishoboye cyane ko na mituweli bigaragara yuko naho turacyafitemo ikibazo inama njyanama yarigeze yicara iti twete mu byo tubona bigaragara reka tu- tujye ku ngengo y'imari nibura du- mu ijana tugiye kuba tubaha makumyabiri du- tubishyire nibura nko muri ya myaka itanu da njye ndi direkiteri y'ibiro bya bitoro arindishira mu nama y'amajyanama mpuzabitsina umubaze mwishyure serivisi yanjye na banki bwana nsigaye emanuel ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako karere akavuga ko hari gahunda ihari yo gukurikirana ayo y'abatoroka ibitaro twasabye abayobozi b'ibitaro ko bagomba kujya batwohereza imyirondoro yabo tugakorana n'abayobozi b'imirenge kugira ngo babanze banagere no mu rugo rwa wa muturage tumenye wese ko uyu muntu ntabwo yishoboye nidusanga koko atishoboye icyo gihe azajya mu rwego rwo gufashwa mu buryo bwawe ariko nibigaragara ko ari umwambuzi kuko hari abatabya ubwambuzi afite i- ibyaherwaho mu kwishyura icyo gihe twe tuzafatanya n'ubuyobozi twabasabye kujya batugezaho urwo rutonde rw'iyo myenda tugafatanya n'ubuyobozi bw'imirenge tukabafasha kwishyuza ibigaragara ko ari ukutishoboye tukabyishyura mu bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bose uretse iki kibazo cy'umwenda munini utishyurwa mu bitaro bya leta n'amavuriro aha muri rusizi izi ntumwa za rubanda zanagaragarijwe icy'abakozi bakiri bake mu rwego rw'ubuzima cyo kimwe n'icy'ibikorwa remezo by'uru rwego bidahagije bituma hari abaturage bakora ingendo ndende kandi zivunanye bajya gushaka serivisi za muganga madame nyagahura marguerite visi perezida w'iyo komisiyo akaba yabwiye ijwi rya amerika ko bagiye kubikorera ubuvugizi muri guverinoma tuzakora ubuvugizi ibibazo byinshi batubwiye ntabwo twebwe dushyira mu bikorwa ariko dukora ubuvugizi ku bo bishinzwe muri guverinoma tugaragaza ibiba- imiterere y'ibibazo tugirana ibiganiro n'inteko bagenzi bacu bose tukabiganiraho tukabitindaho tugasesengura noneho tugatanga eh, n'inzira tubona ibyo bibazo byakemuka Ikibazo cy'ibitaro bitishyurwa uko bikwiye si gishya mu Rwanda kuko hari n'ahagiye hagaragara bamwe mu baturage bafatirirwa mu bitaro bakabuzwa gutaha nyuma yo kuvurwa bakabura ubwishyu cyane cyane abatagira ubwishingizi bw'ubuzima na bumwe ni mu gihe umwenda w'abivurije kuri mituweli do sante ntibishyurirwe uruhare rwakabaye rutangwa na leta ku gihe nawo ukomeza kuba imbogamizi ku mikorere y'ibitaro bya leta bisabwa kuzamura umubare w'amafaranga byinjiza mu rwego rwo kugabanya ayo bikenera aturuka mu ngengo y'imari ya leta temistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora yahamagariye abayobozi b'amashyaka gukoresha imvugo zibereye mu bihe by'amatora biri imbere yabivugiye mu nama yamuhuje n'abayobozi b'amashyaka ab'amashyirahamwe yigenga n'abo mu madini ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika evariste nzikobanyanka uri i bujumbura mu burundi umukuru w'umuguseni ari mu batanze ibyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize uwo murwi kuva bashinzwe amabanga pedro karaveri kaziyise yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'urwo ruganda izi nyigisho intumbero yazo ni uko zihumura abenegihugu zibaha ubumenyi bukwiye zibibutsa ibyerekeye intwaro rusange koko kugira bazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusange igihe abantu batazi intwaro rusange ico arico vyobagora gutora nico gituma tubanza kubibibutsa twavuze yuko mu ntwaro rusange abantu bamenya ko bangana abantu bamenya ko bafise iteka rimwe abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bw'ubundi butangurira kandi bose mu by'igihugu bibaraba bagenda baraja inama ivyo vyigwa ku bije no gutsimbataza intwaro rusange bihejeje gutangwa abitavye uruganda bagize ico baterereye bongera barabaza abdul kasim arongoye umugambwe ipd zigamibanga yabajije igituma hari abajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe muri kino gihe tuba twimirije amatora birashye ugasanga abarongoye imigambwe ku rwego rw'igihugu mu ntara ku makomine hariho itegeko tutariko turumva kumwe itegeko rijyanye n'ingene amanama atunganywa kimwe n'ibijyanye n'imyiyerekano ugasanga twebwe abanyamiryango tubyumva uku cyane cyane tuzi yuko tumenyesha ibikorwa tugira turangura ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushya ugaca usanga turiko turakwegana kandi atari ko vyategerezwa kugenda hokogwa iki kugira ngo iryo tegeko turyumve kumwe kugira ngo ntihabe ugukwegana maze ya ntwaro rusange ibi turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cacu itsimbatare vy'ukuri uburongoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asanga atari umurwi arongoye ukiranura ayo matati ngira ngo muri seni si twe tuza kubiramenyesha cyane yuko vyogenda uca vyogenda uku mugabo igikuru ngaruka hahandi ni ca kiyago ni ca kiyago kugira ngo abantu bashike ku ngene ibintu bitegezwa kumera itegeko ririho nibaza ko bitokwanga yuko abantu bicaranye ntibyokwanga yuko babyumva kumwe hanyuma bakabikurikiza bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu burundi muri urwo ruganda bashikirije n'amakenga ku bijanye n'itegeko rigenga amatora bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama bakabaza nimba mugwiseni uzisunga itegeko ritemewe na bose ndetse turubwira uko ishaka wo mu mugambwe senele urongowe n'umushingamateka gato rwasa ari mu babajije ico kibazo mwabanje kutubwira muti intwaro ibereye igengwa n'ikiyago cyamaho none ubwo muri icyo kiyago cyamaho muri iryo tegurwa ry'ibwirizwa rizogenga amatora ubwo icyo kiyago cyamaho cyarabaye neza ubwo imigambwe yose yaragize icyo ikivuga ko ubwo abarundi n'abarundikazi bose baragize icyo bashikiriza kuri iyo nteguro kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi izobatunganiriza kugira amatora agende neza mu mugwiseri bavuga ko ico kibazo atanyishe itomo gitangira komiseri serge ndayiregije umuri umugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura ico kibazo muri ano majambo seni n'abakozi banyu mwebwe abanyamigambwe mu gihe hoba hatumvikanye ibirimwo twebwe ivyo ntiradushikira niyumvira rero ko twavuze tuti ikiyago vuganavugana ikiyago n'ikindi muraba muje hamwe n'imigambwe muhana ibyiyumviro icyo muzokuramwo icyo muzoshiramwo mukacumvikana ko inama nshingamateka na nkenguzamateka ikagikubita ku rutoki ni ukuri twebwe icyo tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikirije mu gihe naho mutabyumvikanye ko seni ni ukuri ntacyo ishoboye guca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateko senifise ibyo itegura biyerekeye petero karaveri kaziyise arongoye umugwi seni arahumuriza abibaza ko umugwi arongoye ataco uriko urakora kandi igihe c'amatora cegereje asigura ko ikiringo c'amezi cumi n'umunani gisigaye gikwiye kugira bitegure akavuga ko barindiriye ko itegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangamisi c'ibikorwa vyerekeye amatora ya bibiri na mirongo ibiri i bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi bajya mu bihugu bya kenya na sudani y'epfo banyuze ku mupaka wa mutukura uri hagati ya uganda na tanzania bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya uganda abaganiriye n'ijwi rya amerika bemeza ko bagira igihombo kinini bagasaba leta guhagurukira icyo kibazo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eloge wiri kaneza uri nairobi imodoka yari mu mirongo ine n'umunani harenganye abantu bane icyatangaje ni uko n'ababa bafite imitahe bagiye kurangura mu buganda batashobora kurengana boraba bakaja hamwe hagati y'ico gihugu c'ubuganda n'iki gihugu cacu c'uburundi ko abantu turahahombera rwose mwe biteye ubwoba iyi misoro ibiri ituruka mu makomine ya bugendana na mutaho mu ntara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi iyi mu barundi batari bake kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka basubijwe inyuma bageze ku mupaka wa mutukura bariko barengana baja mu bihugu vya kenya na sudani y'epfo ibiganiro vya amerika ivyababayeko jewe nahagurukiye bujumbura kwa siyoni ku itariki cumi n'icenda z'ukwa mbere turaza duca hariya muri tanzania tugeze ku mupaka wa tanzania n'ubuganda aho bita ku mutukura abaganda barase kutugongera baranka kuturengana baca badusubiza inyuma ntituzi ngo twahobwa iki nta kosa twari dufise eka na vyangombwa vy'inzira vyose twari tubifise muga twikintu batubwiye batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu nkuru nziza ngo yishikane ngo babivugane twe nk'ivyo bintu muri make ntituzi ico boba bapfa imodoka yari mu mirongo ine n'umunani harenganye abantu bane icari kibabaje cane ni uko umuntu ari gushobora kwibaza ati none ni biki kumbure babanka rwagwaruka bavuga ngo rugenda kuba goba kwiga intuzenye ivy'igisirikare canke biki eh icatangaje ni uko n'ababa bafite imitahe bagiye kurangura mu buganda batashobora kurengana ico gihe hariho twari kumwe yagiye muri migration y'ubuganda arabaza cabitumye bamubwiye ati ntaco bashimye kuvugana nawe ati nasubira inyuma bwire nkuru nziza avuge icabitumye n'uwagira tentative yo kubaza ikibazo yarisika kuba yoga ikimoko abahungu bahejeje amashuri yisumbuye bagahitamo gusohokera muri kenya nyuma yo kubura akazi wabo bavuga ko bamaramajwe no gusubizwa inyuma ata mpamvu bahawe twarababaye cyane twabuze none tuyifata kuko iyo uvuye muhira uva muhira uziga wasezeye imiryango wagize iki twaramarama no gusubira mu miryango hari uwo usanga agatike yagahawe n'umuvyeyi wiwe urabona ubu mu Burundi turamara amashuri tugashomera akavuga ati mwana wanje akira genda uhigira ahandi ni kuvuga ari yagurishije nk'agaka urumva kaba gahombye akubonye ugarutse nawe narira nk'uko urize urumva ni ibintu bibabaje cyane twaramaramaye natwe cyane rwose turabura uko tugira asi ico gihe wamenga kabisa mu gihugu twaciwe rwose twaciwe uriyumvira n'ukuntu zose uzosubira inyuma ukiyumvira ukuntu uzoshika muhira ubivuga biyumvira n'ukuntu udutungwa twaba waragurishije iki wamenga tubicibwa rwose mu gihugu mena ukamenga mbere nta n'abantu tukirimwo turetse imaramare bemeza kandi ko n'utwabo twahahombeye imbere y'uko basubira kugerageza bakinjirira ku mupaka wa gatuna babanje guca ku butaka bw'u rwanda narahombye kabisa bimwe biteye ubwoba kubera imvire navuye ku gatumba nagurishije ibintu ngenda bujumbura kurondera vyangombwa iyo n'itike yose nturira ndagenda gutabuza n'itike kwa siyoni nyene turahagera igihe turafata imodokari aho twari ni bujumbura twari ahantu twaza turarya amafaranga ku mutukura badusubije inyuma hose baturadusubiza inyuma umva twarya amafaranga twaraba twararondeye ebana twarahombeye bimwe vyahatari ubuserukira uburundi muri kenya ambasaderi remi barampama asigura ko ikibazo c'abarundi bankirwa kwinjirira ku mupaka wa mutukura kizwi yemeza mugabo ko kigiye kurangira vuba vy'ukuri si ikibazo camaho ico naho bavuga ko ari ikibazo ntikizwi na leta y'ubugande nabiyadukiza bakagira iyo nyifato ku mvo zibiri canke zitatu harimo yuko bobahendahenda bakagira ico baronse ubwa kabiri harimo ivyo bavuga ngo nagashavu gafatiye mu gihe abaganda b'abaskuti bagira baje i burundi ivyavuzwe mwaravyumvise ko twebwe twiyumvire ko vyoba ngoma ko bubahiriza amategeko y'ibihugu mu bijyanye no kugenda umuntu yitwaje ikigwanisho rero uburundi bukaba bwarafashe ibyo nyifata ubwishimikije amategeko hari mu baganda bari baherekeje abo bantu batabyakiriye neza batwawe n'agashavu ni nabo rimwe na rimwe usanga bihishije hirya no hino bagatanga amategeko muri abacanke bariya bakaca batera ibibazo abarundi bari mu ngendo ariko si igihugu cy'ubuganda kitagiye kibitegekanya nta kibazo kiri hagati y'igihugu cy'ubuganda n'uburundi baratwijeje neza yuko vuba bwango tutazosubira kumva ibyo bibazo abarundi batanguye kubuzwa ku bwinshi kwinjirira ku mupaka wa mutukura kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ni nyuma yaho hagati mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze uburundi bwankiye kurengana umupaka wa kobero mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ku rubibe rwaco na tanzaniya urwaruka rw'abaganda n'abagandakazi bo mu muhari w'abaskuti rwari rugiye mu ihwaniro ry'akarere mu ntara ya gitega ico gihe abajejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu basiguye ko bamwe mu bari baherekejwe urwaruka bari bitwaje ibirwanisho muri iyi myaka itatu iheze abarundi batari bake bake basuhukira muri Kenya na Sudani y'Epfo muri Kenya uretse abakora mu gisata c'amagara y'abantu cane cane abaganga hari n'abakora utuzi duto duto nko kubaka kumwa gufasha abubaka abazamu bakora mu mazu hamwe n'urudandazwa rwo mw'ibarabara Eroje Burikaneza Nairobi Ijwi rya Amerika
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bamwe mu bagore bo mu nkambi ya murongwe iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo bavuga ko bahangayikishijwe n'abagabo babata bakajya gushaka abandi kubera ikibazo cy'ubukene buba buri mu nkambi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu nkambi ya murongwe muri iyi nkambi ya murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa baraka ari mu z'abarundi zigera ku bihumbi umunani aravuga ikibazo cy'abagabo bata abagore babo bakajya gushaka abandi bakobwa bakiri batoya n'abagore bafite amafaranga nk'uko byemezwa na bamwe mu bagore bo muri iyi nkambi bagiye bahura n'ibi bibazo byo gutandukana n'abagabo babo ko muravana i burundi mwarazananye nk'akarorero mukaza mufise abana batanu batandatu hariho rero uwuva i burundi yajya ari umwe ari umutayigange atagira umugabo araronka ibyo bintu ashobora kwikoramwo akisiga akipodora nawe ufise abana kuko amasabuni bayaduha twakinye isabuni yo kumesa kugira uronke isabuni ugaca uyora kuri yafu bagupokeje ukagura agasabuni agiye agatembera agacabona wa mugore yisize yikoze atangura kuza baragenda ubuhabara acaguta acagenda kuri wa mugore batabyaranye witwara nawe muri senere kubera ariyo migenzo y'ino usanga bafise abagore batatu bane batanu akubwira ati genda ugume mu bana nacyo tugufashamwo ugaca utaha ugaca umaramara ugaca utaha ugize imana rero ugaza gusoma ukanu ukagasona uronka amata yuha abana ugaca uguma ngaho ariko kubwisha abagore turahangayitse cyane kubw'abagabo twazananye iki kibazo cy'abagabo n'abagore batandukana cyeze muri iyi nkambi kigaragara kandi mu miryango yagiye ihunga mu bihe bitandukanye aho usanga umugabo yarahunze agasiga umugore mu gihugu cy'u Burundi umugore yamusanga muri Kongo agasanga yarashatse undi mugore bityo bikaba intandaro yo gutandukana kw'abashakanye nk'uko bitangazwa na Sadiki Ndikumana umugabo umaze imyaka ibiri muri iyi nkambi kuko n'umugore afite umugabo ngaha hagize n'akantu bakorogana na gatoya amutuka amubwira ko ataca mumariye ahubwo ugize ica mumariye ari yaserewe wabamutunze bivana n'icyo nyine bari bakwiye ahubwo kugira amaforomasiyo menshi yo kugira bahanura abagore babandanye kubaha abagabo babo bavanye mu burundi niyo mvo niniya ituma n'abo bagabo baca baheba abo bagore baba bafise bagatora abandi bagore bashobora kububaha mu bundi muri ubwo buryo ariko abagore nibo bavuga ngo ngo murabata cyane cyane bivana n'akagaye k'abagore umugore murashobora kubana iminsi myinshi yakwihanganiye mugama amaze kugera ngaha akabona aronka byose agaca ashaka rero guca asohoka kugaya ngo ntacyo umufasha ngo hasere n'iyimufasha mu nzira y'ubwo mugabo nawe agaca ashavura agaca arondera wa wundi abona ko bategerezwa guhuza ese niko umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya murungwe bwana bigira imana remi matiyasi avuga kuri iki kibazo cy'abagabo n'abagore bata ingo zabo bakajya gushaka no gushaka cyane cyane imanza zabo turazakira ku bwinshi ni nacyo gikorwa cyane cyane dukora turagerageza kubahuza abagore n'abagabo abumvise impanuro bakazakira bakongera bakabana nk'imiryango yari yatandukanye mu gihe habaye n'amatati yo kutumvikana mu ngo icyo gikorwa turagikora atangorane n'imwe tukabumvikanisha bakabana amahoro aba bagore abagabo babo bata bavuga yuko bahura n'ibibazo byinshi muri iyi nkambi mu gihe hari abagabo bata abagore babo bakajyana n'udukarita umuryango wari usanzwe uhahiraho uyu ni uzamukunda beatrice umugore wo muri iyi nkambi ni ukuri ubuzima bwo ngabo bagore bumeze nabi kubera nanamaruro nko kwisiga ugura amavuta amerayika nambiri bamwe tugenda ukonyene miguru wazi abandi ibitenge baca tugenda byaratabagurutse n'inyuma ni ingorane n'ukuri mwomenye yuko nta mubare nyawo w'abagabo bata ingo zabo bakajya gushaka abandi bagore wari watangazwa kuko hari abata abagore babo nyuma y'amezi atanu bakongera bakabana abandi nabo bagata abagore babo bakajya gushaka mu bakongomani batuye hanze y'inkambi iyo baba bagiye gutera ibiraka vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika imurongo yo mu ntara kivu y'amajyepfo nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ntaho kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro wabishyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejejeho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye ederwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.